muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza ni ikiganiro murisanga ijwi ry'amerika ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turavugira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo com
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ikindi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko rero buri mwaka guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika ikoresha tombora itanga uruhushya bita green card rwo kujya gutura no gukora muri amerika tombora y'uyu mwaka yatangiye ku itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa cumi izarangira ku itariki ya karindwi y'ukwezi gutaha kwa cumi na kumwe saa sita y'amanywa ku isaha ya hano i washington bizaba ari saa moya y'ijoro ku isaha yo mu burundi no mu rwanda bikorwa bite abatomboye bakuzuza ibindi byose bisabwa bajya kubaho gute iyo bageze muri amerika mbese babaho bate kugira ngo turebe inama n'ubuhamya twabatumiriye abantu babiri batsinze iyi tombora ariko sinzi nimba twavuga gutsinda tombora kuko tombora yego nyine ni amahirwe reka tubivuge gutyo ubu rero abatumirwa bacu batuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika umwe muranyihanganira niwe dutangirana iki kiganiro wa kabiri aracyari mu kazi turaza kumubona saa kumi n'igice uwo turi kumwe rero ni patrick nziramuhindo patrick we urahura akomeye ngushimiye rwose uyu mwanya uduhaye kugira ngo udufashe gusobanukirwa ibintu bya green card mbese umaze imyaka ingahe muri leta zunze ubumwe za amerika
ntabwo ndamara igihe kinini naje mu kwa kabiri z'uyu mwaka itariki eshanu ni ukuvuga ko maze hafi amezi
twavuga amezi arindwi umunani gutyo arindwi umunani gutyo
amerika wayibonye gute ntiyagutesheje umutwe ngo ubanze wuzungu mbese uhuzagurike eee guhuzagurika ntabwo byabura kubera ko ni ibihugu byateye imbere ni ibihugu bikoresha uburyo bwinshi bikoresha iwacu za turani za ibintu byinshi usanga nyine ni ibihugu nyine byateye imbere ugomba guhuzagurika cyane ariko nyine ugenda umenyera buhoro buhoro n'icyongereza cy'inaha rero hari ubwo bigenda bigusanga buhoro buhoro niko patrick telefone yawe ntabwo iri gusohoka neza
ubu ngubu uranyumva ubu ni rwose ni byiza cyane yego wari urimo utubwira uti
inaha iyo ukihagera bwa mbere nyine inaha ni ibihugu byateye imbere hari ibintu bigenda bigucanga buhoro buhoro ariko ukagenda umenyera nk'ukuntu nk'icyongereza cy'inaha ukuntu bavuga usanga usanga bihuta kandi bakoresha turengi
noneho ugatakara ntiwumve neza ugatakara ugatakara ariko buhoro buhoro birimo biragenda biza ubu ngubu biragenda biza buhoro buhoro umuntu mushobora kuganira ukaba wamwumva ntunagire n'ipfunwe y'uko utacyumva neza cyangwa utakivuga neza ntabe yaguseka cyangwa akabyumva ko utari umunyamerika ko umwimukira eh, ukaba nawe nta kibazo bimutwaye ahubwo wowe ukumva ari wowe ufite ikibazo kuko utakizi Mhm.
Yeah.
Ba- baka- mbese mu yandi magambo nimba ngu- nkumva neza nawe iyo uvuga ubona bibateye ibibazo byo kukumva ariko bak- bakumva uko uvuga bakakwihanganira Eh, bakakwihanganira ba- ne- ne- ntibabe- ntihabe yanaguseka ku- aba yumva ko atari fe- atari first language nk'uko babivuga Eh, ururimi Aba yumva ko- rwawe rwa mbere eh, wavukiyemo eh, eh, Eh, aba eh.
yumva ko ufite ururimi rwawe umenya ururimi rwe bizaza buhoro si ikintu ki- kiba gitangaje cyane Mm.
Mm, nuko maze rero mm.
ha- abantu cyane bahangayikishijwe no kumenya ukuntu gutombora bikorwa yego ahari ubwo baraza kukwibariza n'ukuntu mu- mubaho muri amerika iyo muhageze nabyo iki kibazo baragifite No- Yeah.
nk'uyu nguyu aravuga ati babikorera kuri interineti ariko a- ati mu by'ukuri sinzi bikorwa gute wowe wabitangiye ute yewe na nabitangiye najyaga kuma kuri za internet za internet cafe za cyber cafe nk'uko tubyita iwacu Mm,
Eh, hantu ah, najya- nakunda kujya kuri kuri kirino cyangwa kuri bruce coffee kuri kuri zi- ziriya za internet cafe hose ubu ngubu basigaye babikora mm, Eh, nabikoze naje gutsinda ku nshuro ya gatandatu natangiye mu bihumbi bibiri nza gutsinda na- mu bihumbi bibiri na cumi nza gutsinda ku mu bihumbi bibiri na cumi na- na gatandatu mu kwa gatanu buri mwaka wageragezaga amahirwe yawe yewe buri mwaka narageragezaga ntabwo nigeze ncika intege Ah.
Mm, narageragezaga buri gihe
nuko iyo rero ugiye kuri siberi kafe wagiye kuri siberi kafe wajyaga kuri siberi kafe Mm, amafaranga wishyuraga ni aya siberi kafe gusa naho kuzuza ibyo usabwa ku rubuga rwa leta zunze ubumwe za amerika ntabyo nta mafaranga bakusabaga oya byo nta mafaranga ni ubuntu Ah, mbese iyo umuntu iyo umuntu anabishoboye aranabyikorera biroroshye Mm, Eh, ariko ibyiza ujya kuri siberi iyo aribwo bwa mbere ukareba ukuntu babikora ukaba ukaba ubutaha ukaba wabyikorera mhm.
Eh, cyangwa ufite n'undi muntu ubizi yabigukorera kuri kuri kuri ntuza kuri kuri mashini Mm.
Eh, bikorwa No.
bikorwa kuri interineti gusa eh, kuri interineti gusa Eh, Eh, radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibya tombola ya green card iguha uburenganzira bwo kuza kuba no gukora muri amerika bikorwa bite abaje bamaze gutombora baga- bagatsinda ba- mbese abatomboye bakuzuza n'ibindi byose bisabwa bakaza muri amerika babaho bate turimo turaganira n'umwe wagize ayo mahirwe watsinze tombora ku nshuro ya gatandatu patrick nziramuhindo mu kanya mu kanya kaza kuza turaza kubona n'undi nawe watsinze tombora nawe aduhe ubuhamya bwe n'inama ze maze rero patrick iki kiganiro ubundi si icyawe nanjye twenyine ni Yego.
icy'abaturage niyo mpamvu nagira ngo ngusabe wakire uwa mbere yitwa jerome jerome we jerome neza urakomeye wiriwe
yego ndakomeye buke buke ye maze rero niwo udutangiriye guhamagara nagira ngo nkusabe ubaze akabazo kamwe kandi kagufi kubera ko iki kiganiro nabonye abantu benshi cyane benshi cyane barenga ibihumbi bine bashaka kukijyamo ntabwo rero bose twababonera umwanya tugerageze gusaranganya umwanya dufite ahubwo abandi mbagira inama batega amatwi iki kiganiro ibisobanuro babyumve neza kandi n'abo tuza guha ijambo ntiba- ntibabaze ibibazo abandi babajije none rero jerome tangira utubarize akabazo kamwe
yego mbere ko mbaza akabazo kamwe nabanza banza mvuga nanjye yuko gitombara nagitanguye muri demi tweze mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu
mu bihumbi bibiri na- mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu Ah, maze kuba imyaka ine mugo nanjye ndabi- nabikorera muri sibere ariko muri muri iyi ya nyuma nayikoreye muri ahantu ha- bujumbura babikorera mm, ahantu nyine bagi- babikorera niho nagiye naho nyine narose amahirwe yo gutsinda hanyuma ikibazo cyanjye nashaka kubaza uwo mutumire
yego baravu- eh, baravuga yuko ngo ama- amashansi atabamwe kuba baba bivanye n'aho baba bakeneye ingengo cyane cyane nk'ababa ufise nk'abantu bashaka kubikubwirira nko babaye nko hiyonye ngo ufise amashansi arenga yo ku isi yuko nk'abantu baba babikenera mu bihugu byabo rero nivyo nashaka kumenya ikindi nacyo gira kabiri nabaza ngo hari abantu babikinye ubwa mbere ava nko mu itariki za mbere nabo barashaka kuronka amahirwe gusumba ayo baba bakinnye mu kugira bihere sinzi ariko ibyo ni ibyo abantu bavuga ariko sinzi n'ibyo nashaka mu muco murakoze ye batiri musubize Ah, oya amahirwe arangana wabikorera inaha muri amerika cyangwa wabikorera iwacu mu burundi mu rwanda cyangwa n'ahandi amahirwe arangana amahirwe ni tombora amahirwe ni amahirwe na na nta kida- na- na- ni amahirwe niko nyine tuyita Wabi- aho wabikorera hose imana yaguhaye iba yaguhaye njye niko mbifata sinum- ubu umuntu- hari n'abari muri amerika bada- ba- batarabona ibyangombwa ariko bagatombora ntibabi- ntibatsinde twe tuka- twe tukaza tuka- tukabikora turi iwacu tugatsinda ukaza kubaza aho wabigenje gute ko byakiyemo ati ni amahirwe nta Mm.
busobanuro bw'amahirwe ni amahirwe
hanyuma Eh.
ati hari abatombora rero rimwe bagahita bab- Eh, eh, Yego.
naguha ubuhamya hari umukuzine wanjye nanjye nujurije umwaka ushize ubu ngubu yaratomboye kandi bwari ubwa mbere nawe yari abikoze ni amahirwe amahirwe imana igiye ishakira ira- iraguha Mm.
Yeah.
ahangaha ikindi nakunganiraho patrick we- tubwira jerome Mm.
ni uko aya mahirwe nyine asaranganywa abantu amamiliyoni n'amamiliyoni ku isi yose kandi baba bashaka abantu ibihumbi mirongo itanu ubu ngubu nibyo bazaha visa ya green card Yes, ni ibihumbi yes.
mirongo itanu bo ku isi yose Yes.
ni ukuvuga rero ni nk'isiganwa ni nk'isiganwa Eh, Mm.
bahitamo mbese bagenda bareba uwaje mbere uwaje uwamukurikiye ibintu nk'ibyo bo bafite Mm.
bafite uko babigenza mu buhanga bwabo Baba bafite- yeah.
Mm, ariko amahirwe namwe ni amahirwe namwe amahirwe namwe ye I- noneho kuri telefone dufite habimana habimana we
karame wiriwe neza
yewe neza akabazo kagufi
akabazo kagufi yego
nashaka kubaza buri muntu wese n'umukino mu cyiciro cya mbere
yego
nawe aba yemerewe gufata green card nawe akagenda muri muri amerika eh cyane rwose kuwa ko nta nta nta- u- u- umuntu wese arabyemerewe nta kibazo upfa kuba ufite ufite amashuri atandatu yisumbuye eh nicyo kintu bagusaba ukaba ufite ifoto ya pasiporo bita i- i- American size ifoto ya mbese pasiporo, yemewe yemewe mu rwego rwa amerika eh, Eh, yemewe mu rwego rwa amerika hanyuma ukajya kuri sibe kuri ahantu hari interineti umuntu akaba yagufasha kuzuza hanyuma u- u- nko- u- mu kwa gatanu umwaka utaha nibwo ibisubizo bisohoka ukareba niba waratsinze cyangwa utaratsinze ariko iyo ufite amashuri eh, atandatu yisumbuye ubwo rwose uba ufite viza yawe yo kuza muri amerika he- ariko rero Jero- em, nanjye ngo jerome we kandi twa- twa ya ni habimana habimana we
yego yego nimba ufite n'icyiciro cya kaminuza mbese nk'uko patrick abigusobanuriye icyiciro cya kaminuza icyo ari cyo cyose birumvikana yuko amashuri magufi y'amatoya y- bashaka ni ayisumbuye ni ukuvuga rero Nayisumbuye.
eh, ariko uba ugomba kuba warayatsinze Mm, ugomba kuba ufite waratsinze ufite diporome Eh, noneho rero nimba hari ayisumbuyeho ufite urumva nabyo urabyi- Ni inyongera kuri ni bo.
inyongera urasobanukiwe habima
batwara umuryango se ubungura ku buryo Eh.
ugenda wenyine cyangwa wagenda n'umuryango wawe umuryango ubwo ni wowe ni abana bawe ni umudamu wawe
cyangwa se Abana ba- ba- cyangwa se abana bawe umugabo bari munsi wawe y'imyaka makumyabiri n'umwe kuva kuri makumyabiri n'umwe kumanuka nubwo waba ufite abana icumi rwose u- ufite urabajyana ariko rero nabo buri muntu ugomba kumwuzuriza ukwe ukwe Eh, buri ukwe muntu uramwuzuriza ukwe ukazana n'ibyangombwa bigaragaza ko ari abana bawe Mm.
Yeah.
habimana we akandi kantu ku byerekeranye n'amashuri hari ikintu nanone cy'i- cy- cy'uburambe ku kazi cyangwa se cy'ubumenyi ku kazi basaba yuko byibura uba wari warakoze imyaka ibiri Mm.
mu gihe cy'imyaka itanu ishize tuvuge nk'ubu ngubu utombora muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani na cumi na karindwi bavuga yuko nyine abantu ba- ba- bazagerageza amahirwe muri uku kwezi bazatangira ku- kubona ibyangombwa byo kuza mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda ubwo rero ni ukuvuga ni ukuvuga ko muri uhereye ahangaha mu bihumbi bibiri na cumi na karindwi ugasubira inyuma mu myaka itanu ugomba kugiramo uburambe bw'imyaka ibiri mu kazi
yesi
urabyumvise
nabyumvise noneho murakoze ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turimo turaganira ku birebana na girini kadi ni uruhushya ru- rukwemerera kuza kuba no gu- kuba mbese gutura no gukora muri amerika kuri telefone dufite emmanuel emmanuel we
sabwe wiriwe neza
mwiriwe akabazo kawe
yego je mfise akabazo nagombe mbaze yego
Mm, ndumvise ugejeje kuvuga ngo ngo bisabwa ngo umuntu ngo waba amaze mu myaka ibiri akora urumva udafise akazi ntashobora gut- kugira itombora
patrick nagusubize Eh, ibintu twebwe ibi- ubuhamya naguha ni uko twebwe haraba du- tujya gukora tujya ku- gukora interview kuri ambasade ba- batubazaga ko iyo ufite diplome ya- ya- amashuri atandatu yisumbuye eh, nta nta bindi bakubazaga bindi barakubazaga niba warigeze gukora niba utarigeze gukora n'abatarakoze ba- ba- barazibahaye sinzi niba niba uh, n'abatara- na- n'abatarigeze bakora barazibahaye ubu ngubu sinzi niba hari icyo bahinduye cyangwa sinzi icyangombwa ni amashuri icyangombwa ni amashuri nubwo waza ufite lisansi barakubwira ati turashaka diplome ya segonderi diplome ya segonderi ni nk'urufunguzo Mm, Ya- akandi kabazo mfise kagufi y'amanwe
yego urumva ku bijanye umaze ku- umaze kugira itomboro ugatsi ugasanga watomboye nyene Yego.
hanyuma ibintu baguhaye visa ibintu vyo kwirihira byose kuja muri amerika niwe wimenya canke barakumenya oya urimenya urimenya hanyuma nu- ugashaka n'umuntu uzakwakira udafite umuntu uzakwakira bisaba ko uba ufite amafaranga ahagije kugira ngo ushyikire muri hoteli utangire ushake inzu uzacumbika Eh, ugomba kuba ufite umuntu uzakwakira
ye Eh, asa- ndumva ndumva ari ibintu bikina abantu b'ababosi nyene kuko nk'umuntu wa nyarucari urumva ntiyobikina wowe uzoca ugurisha agasambu
hanyuma ujyana ndabusiga ku inosenyi waza ugakora muri amerika hanyuma ukabatunga manwe urakoze ugakora hanyuma uka- ugahita wohereza amadolari ye twunganiye emmanuel na patrick nagira ngo kuri ibyo ngibyo birebana n'amafaranga iyo watomboye bigusaba rero kujya kuri ambasade ugasobanura ibyawe kugira ngo nyine baguhe viza Mm.
bakagukoresha n'ibizame byo kwa muganga Mm, eh, n'ibizami byo kwa muganga ku baba mu- ku baba mu rwanda re- bakanagukingira ye bakanagukingira n'abo- n'abawe bose n'abawe bose ye ahangaha rero nabajije ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i bujumbura na ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika i kigali aho kujya kuri ambasade no, kwiv- no kwikingiza n'ibizame byo kwa muganga bi- bakora abatomboye bakora ku banyarwanda bikorerwa byose i kigali naho ku barundi byose ibyo bikurikiraho bikorerwa i nairobi muri kenya muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika dufite kuri telefone nduwayezu nduwayezu we vuga cyane akabazo kawe
ikibazo nagomba kuba nzahari n'ibyo nyine bavuze numvise ari ibintu bigoye cyane ibyo bintu ni- ariko nagomba ndamubaze yego
ese wewe yari afise abamwakira cyane bobo aba bantu matokirayo nta kuntu kugira ngo leta tukagira nk'ishyirahamwe naramutse yagize nk'usohokoye abo nyine abana bacamwakira nange nk'umunyeshuri dufate nahise ndi universite nka kizemejeje partiya none byoshoboka ko akazi cyo ajya gukora yuko ba- arako kubandanya amashuri bondira amashuri ari utwo tubazo nyine gusa
patri wamusobanurira gute Eh, nta- ntabwo mwumvise neza wa- wa- wa- niba mwumvise wansobanurira hanyuma nkamusubiza mbese ati nk'umunyeshuri uri muri kaminuza ubwo ngubwo iyo atomboye araza agakomeza amashuri ye hanyuma ariko icya kabiri yabanje kubaza mu by'ukuri nicyo yabanjirijeho atese wowe ati wari ufite abantu bakwakira atese ati nk'abantu ntabwo baku- bakora ikintu cy'ishyirahamwe ku buryo ba- Mhm.
bashaka umuntu mbese ishyirahamwe ryabafasha kubona Yego.
ababakira Eh, iyo iyo utsinze tu hari gurupe tugira ya whatsapp no kuri facebook ya ya ya dv blessed family ubwo iyo utsinze tu- iyo tumenye ko tukumenye tugushyira muri gurupe nk'ubu ngubu gurupe y'uyu mwaka bageze hafi ma- ba- bararenga hafi magana abiri ba- mu rwanda hanyuma ha- baka- baba bafite komite tuba du- dufite abayobozi bakabafasha gu- gushaka ibyangombwa bakabereka inzira bakabereka amahirwe arimo baka- abadafite abantu bazabakira tukabashaki- bakabashakira abantu bazabakira ntabwo kugeza uyu munsi nta muntu uratsinda ngo agure umwakira niyo atamufite ba- ba- bamusha- abayobozi bamushakira umuntu uzamwakira hanyuma ku bijyanye no kwiga ntabwo mbisobanukiwe cyane ariko ibyo ari byo byose ntiwaza inaha u- ubanza gukora iyo umaze gutangira gukora ushobora gusaba bose ishuri bareba uko uko- uko ukora uka- ba- bakaguha bose ukazagenda wishyura buhoro buhoro hanyuma jyewe igihe nagize amahirwe umudamu wanjye ari inaha ubwo umudamu wanjye niwe wanyakiriye urumva ni amahirwe nagize ya ariko n'abandi badafite ababakira komite irabafasha ikagira ika- ikabashakira abantu babakira
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda murisanga ni ku kiganiro cya girini kadi uwo turimo tuganira ni umuntu waje nawe atomboye patrick nziramuhindo arimo rero kudubuhamya n'inama kuri telefone turi kumwe na nyirimana nyirimana we
ndabumva akabazo kawe
Eh, ngewe nabazaga ibyo bintu byo gutombora mu rwanda birahari niba bihari bikorwa bite ikindi iyo umuntu agezeyo baba bamufasha nko kubona akazi cyangwa ni ukuguha viza gusa hari iki- hari icyo baba bagufasha mu kuba wabona akazi
ye reka patrick ahita agusubiza yego Eh.
Eh, mu- mu rwanda birahari ugiye ahantu ba- ahantu henshi ubu ngubu hari za fotokopiyeze usanga baba bafite na interineti rwose ba- bahita bakuzuriza urababaza baka- baka- bakaku- bakakubwira ibisabwa bakaba- bakabigukorera cyangwa bakakurangira Eh, iwacu tekinoloji yateye imbere ntabwo ari ikibazo hanyuma iyo iki- ikibazo cya kabiri cyavuga ngo iki iyo ugeze hano muri leta zunze ubumwe za amerika bagushakira akazi cyangwa urirwariza oya ntabwo bagushakira akazi iyo ugeze inaha baguha iyo karita ya ya girini kadi hanyuma umuntu wakwakiriye niwe ugufasha gushaka akazi kuko niwe ugucu- niwe niwe ugucumbikira niwe uba uhamenyereye niwe ugufasha gushaka akazi gushaka n'ibindi byangombwa by'inaha nka Mm, sosho sekiriti kadi mm.
Eh, niwe ugufasha gushaka akazi
bivuze yuko nda- nka kiriya mu rwanda nimba bihari yego birahari interineti irakora neza ni Mm, ukuvuga byarangura.
ushatse wajya muri siberi kafe wa- ukishyura amafaranga ya siberi kafe gusa ubundi kubyuzuza ni ubuntu Mm.
hanyuma icya kabiri ni uko wifitiye interineti iwawe mu rugo ntabwo ari ngombwa Mm.
kujya muri siberi kafe Eh, birumvikana cyane- Eh, cyane rwose eh. kuri telefone dufite na desire desire
wii ndabumva akabazo kawe
Eh, nagomba kubaza nka- nanjye ndi mu rwanda ariko ndi umurundi yego nagomba mbaze yuko ubu umuntu ari- igihe ari muri nuze ya hasere ari impunzi iyo girini kadi irakora cyangwa eh, biri ku bantu ba- basanzwe batari muri mu rwego rw'impunzi cyari cyo kibazo nabaza murakoze
Mm, icyo kibazo ndumva ndumva ibyo ndumva green card ikora kubera ko green card nta kindi bagusaba kuzuza bagusaba amazina yawe bagu- ukaba wujuje amashuri atandatu yisumbuye iyo utsinze nibwo ukenera pasiporo kugira ngo ubone ukuntu ukuntu wabona viza ubwo rero aseri sinzi niba ya- ubwo aseri ubwo yaguha nka titire de voyage akaba ariyo bashyiramo bashyiramo pa- bashyiramo bagu- baguheraho viza kugira ngo ubone uko u- uza muri mu- muri amerika
desire Yego, waso mu- muri icyo gihe ndabaza ikindi yego Mhm.
muri icyo gihe nk'umuntu umuntu yahunze atagira pasiporo atagira na resepase ubwo arakoresha iki kugira ngo ashobore ku- kuronka igisimbura iyo pasiporo
asheri banza itanga ibi- ibi- za- za titre de voyage ahari I- sinzi icyo ngicyo niba kaminindi nawe Yego.
ari cyo yamfashamo yego desire we
uri iyo uri impunzi koko hcr yego n'igihugu wahungiyemo bagufasha kubona uru- uru- urupapuro rw'inzira agatabo k'inzira Mm.
nibyo patrick yavugaga titre de voyage mu gifaransa
okay mu cyongereza ni travel travel document Eh, travel document barayiguha N- ni agatabo Yego.
kameze nka pasiporo ariko k'impunzi gusa k'impunzi gusa Eh, icyo gihe rero nyine witabaza hcr na leta yakwakiriye kuko uri umurundi uri mu rwanda niba koko uri impunzi wakwitabaza hcr na leta y'u rwanda bagu- igihe icyo ari cyo cyose nta n'ubwo ari ukuvuga ngo nu- ngo nu- ngo ni uko ngo ugiye kuzuza ibya green card oya igihe icyo ari cyo cyose uri impunzi ufite ububasha n'uburenganzira bwo kubwira hcr na leta yakwakiriye bakaguha titre de voyage cyangwa se travel document Yeah.
okay iyo travel document iba ifite igihe cyo kumara cy'umwaka umwe rukumbi ntabwo ari nka pasiporo y'umuntu imara igihe runaka imyaka itanu se imyaka icumi se nka za pasiporo z'abanyamerika ndumva zimara imyaka icumi ahari iz'u rwanda zimara imyaka itanu iz'u burundi ntabwo mbizi neza ariko travel document bayiguhaye iba iba igomba kumara umwaka umwe rukumbi Mm.
okay I- inyuma y'uwo mwaka umuntu tuvuge yashyize iyo aca akoresha dokima iyihe mu gihe yashyize iyo Uhita baramuha ukoresha ubwenegihugu green card.
mu gihe yashyize iyo yego patrick arabikubwiye hano ikiba- ikibara ni green card gusa Mm.
ariko noneho ushatse gut- gutembera ukajya mu mahanga ufite green card yawe icya mbere green card ituma usohoka muri amerika ukahagaruka utongeye gusaba visa Mm.
igihe cyose ikiri valide mbese igifite itararangira nicyo nshaka kuvuga Mm.
iyo rero waje uri impunzi ni hahandi iyo doc- travel document yawe ikarangira uri hano muri amerika urongera ukabwira leta zunze ubumwe za amerika bakaguha indi nanone imara umwaka Yeah.
wabyumvise desire
murakoze cyane murakoze ndabitahukiye Yes, akandi yes.
nakongeraho ngusobanura na patrick yanyunganira Yego.
nubwo mm, mu- murusha uburambe muri leta zunze ubumwe za amerika Eh, cyane.
ariko ibi byose ni ukunganirana kuri Yeah.
desire nanone ku bi- ku n'ibyo ngibyo birebana na eh, nu- na titre de voyage travel document cyangwa se eh, aga- agatabo k'inzira k'impunzi iyo ufite green card uri hano muri amerika iyo umaze imyaka itanu ushobora kujugunya bwa buhunzi ugasaba noneho ubwenegihugu Mm.
icyo gihe rero ubona pasiporo y'abanyamerika Eh, kabisa.
ye desire wasobanukiwe
murakoze cyane nasobanukiwe ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu muteze amatwi ikiganiro turimo tuganiraho na patrick nziramuhindo ku byerekeranye na green card nziramuhindo nawe yaratsinze tombora araza muri amerika ubu ngubu aratuye aradufasha rero gusobanukirwa inzira yanyuzemo n'uko abayeho ubu ngubu noneho turi kumwe na niyo ngabo niyo ngabo we
yego hano akabazo kawe
yego icya mbere numva iyo girini kade ni umugambi mwiza cyane hama ikibazo cyanjye nashaka kubaza ubwa mbere Mhm.
turumva ko ari ibintu bisabwa kwiyandikisha ikibazo cya mbere none nk'umuntu afite telefone yiwe irimo nka interineti yuca ku rubuga rwitwa gutse kugira ashobore kwiyandikisha
Eh, patrick wamusobanuriraho Eh, bica ku rubuga rwa rwa divi loteri
urubuga rwa
keretse ndebye kuri telefone gato.
reka nkunganire patrick we Eh, okay.
urubuga ni wazi itatu akadomo
ehe
develoteri develoteri ni mu ijambo rimwe hanyuma byandikwa da ya la o ta ta e ra ya
okay develoteri Hama- akadomo Mm.
hanyuma state state aha akadomo gov
okay iyi ngiyi niyo webusayite yonyine yemewe Mm.
ifungurwa ukwezi kumwe rukumbi ubu ni guhera ku itariki ya gatatu y'ukwa cumi gu- nyine uyu- ukwezi kwa cumi turimo bikazafungwa ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi na kumwe kuza
ego hama ikindi kibazo nacyo Mhm.
Mhm.
hariho ahantu n'ubundi igihe nkunze guca nk'aha mu gisagara cya bujumbura kuko ndaha i bujumbura nkumva bariko baragira ngo pibisite by'iyi nyene girini kadi E, igugwa amahera cyangwa bimeze gute bimeze gute sindabitahura neza
green card iyo bageze inaha muri amerika ba- bayigu- muri hano byavuye boston mu- muri state ya massachusetts bayiguha umaze ukwezi wishyura amadolari magana abiri na makumyabiri Igi- igahita igiye kuboneka i- igusanga mu rugo aho utuye kuri aderesi zawe
Ah, igugwa
Eh, ubwo ngubwo reka ntunganire patrick nanone Mm.
Ah.
Eh, niyo ngabo wigarukiye wari ugiye kuvuga gaki
Mo- nariko ndavuga Mm.
ati aha mu gisagara cya bujumbura narumvise ahantu naciye hari fotokopiyezi nyene umwe ngo bariko barabitangaza nyene ukuntu ibintu bijanye na girini kadi nashaka kubaza none barayigura bigenda gute Eh, nagize ngo waramaze kugera hano muri amerika hariya nu- Oya.
nu- nu- ni ugu- Oya, ni uguka- ndacyari ni ugu- n'igitumbura ni ugukangurira abantu ku- ku- kwa purayinga kubikora kuzuza fomu ziriya ziriya ntuza ziriya fomu kugira ngo kugira ngo nawe uzatsinde Na- Mbese- na- ni amatangazo yo kubwira Ama- abantu babyitabire
Ah.
niyo ngabo Sinzi- wa- sinzi niba Ego, ngushubije neza ndabumva.
yego wasobanukiwe
Eh, nasobanukiwe ikindi kibazo kagufi yari kuri gutwara umwanya w'abandi
E- ego ariko n'akabazo kagufi n'akabazo kagufiya cyane Mm.
Mm.
hama uwatsinze nawe uwatsinze naho abimenya gute uwatsinze iyo tombora ashaka kubimenya gute
Eh, ubu ngubu wapurayinze muri uku kwa cumi umwaka utaha mu kwa gatanu wongera gusubira hari igipapuro hari igipapuro kimeze nka nka resi cyangwa nka
mbese icyemezo cy'uko wakoze iyo tombora I- i- iyo iyo wuje- iyo urangije kuzuza hari icyemezo baguha bakaguha n'ibyo bita confirmation number kamirindi mfashe kubishyira mu kinyarwanda yego ni Konfa- nimero baguha i- i- mbese interineti niyo ihita iyiguha Eh, iyo izo nimero baguha mu kwa gatanu umwaka utaha nizo
ijwi rya amerika umenya patrick eh, telefone icitse yari arimo avuga yuko niyo ngabo we yego ibyo ari byo byose niyo ngabo ibyo yavugaga na patrick twavugaga ni uko Eh, ndahari ndahari Eh, komeza umusobanurire rero Mm. I- i- ba- izo nimero baguha iyo urangije kuzuza nizo ukoresha umwaka utaha mu kwa gatanu ukareba niba waratsinze iyo watsinze bakohereza ibarwa iyo barwa yemeza ko watsinze bana- banagu- banagushimira bakubwira ati congratulation you have been randomly selected mbese ko watsinze icyiciro cya mbere hanyuma ubwo ugatangira gukurikiza ibindi byose bisabwa Mm, iyo le- iyo leta bayita first notification letter mm.
Yeah.
nuko rero ukagenda ya nimero nanone guhera mu kwezi kwa gatanu k'umwaka utaha ugasubira Mm.
kuri rwa rubuga nanone Rwa rubuga rwo ruba rukora gusa kugira ngo abantu barebe nimba baratomboye ntabwo ari ukongera kuzuza usaba mbese tombo mbese ntabwo ari ukongera kuzuza tombora ahubwo ni ni ukureba ko watsinze ni ukureba ko watomboye iyo nimero rero Mm.
bakubwira aho uyishyira uyandika hanyuma bakakwereka nimba waratoranijwe nibyo Buri- a- akandi nakongeraho buri muntu wese baramusubiza uwatsinze baramusubiza ko yatsinze n'uwatsinzwe nawe baramusubiza ko atatsinze aha Mm.
ndibwira rero nyine ko basobanukiwe radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibya girini kadi bikorwa gute ese abatomboye iyo bageze muri amerika babaho bate nibyo rero turimo tuganira patrick nziramuhindo niwe tumaranye iyi minota nka mirongo itatu n'itanu ariko nk'uko inshuti zacu nari nabibemereye ariko si jyewe mu by'ukuri n'undi mutumirwa wa kabiri ni taniya kayitesi ubu rero nawe turi kumwe taniya we urahura akomeye
ndaho ndakomeye rwose amakuru amakuru ni meza none turimo turagerageza gusobanukirwa ibintu bya green card uko bikorwa n'ukuntu mubaho iyo mugeze muri amerika Ah, ni inama zanyu ni ubuhamya bwanyu wowe umaze igihe kingana iki muri amerika
Ah, njye na- naje mu kwa mbere eh, naje mu kwa mbere uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na Mu karindwi mwaka wa bibiri na cumi na karindwi yego wari umaze kugerageza ama- amahirwe yawe yo gutombora inshuro zingahe
ni inshuro nyinshi kuko ibya green card njye nabimenye muri mirongo icyenda n'icyenda Mm.
Eh, noneho rero ariko ntabwo twari tuzi ko kubikina bigomba kuba ufite amashuri atandatu yisumbuye icyo gihe nari nkiga muri sogonderi nka- mbi- ndabikora ariko sinigize nakora follow up nari nzi ko icyo gihe umuntu akina ngo akabika- bakazagusubiza binyuze mu iposita nkajya mbikora gutyo nikinira eh, ariko nongeye kubikora nanone biri serezoma muri bibiri na gatatu ndangije sogonderi ariko nabwo sinakora sinakora follow up Mm.
nyuma ndongera nanone bibiri na gatanu ho ndabikurikira ndebye none kuko niho natangiye kumenya ko ureba ko bagusubije Mm.
nsanga na- naratsinzwe ndongera wabimenye gute ko wabimenye gute babikumenyesheje En gute fait, u- u- uru- urumva ukina mu ku- mu kwa cumi yego noneho mu kwa gatanu ku itariki eshatu ah, ya confirmation page baguha warangije confirmation number baguha warangije kuba selected ukayi- uko- ukongera ugasubira kuri ya kuri ya website wakiniyeho eh kuko ku- guhera ku itariki eshatu z'ukwa gatanu biri open noneho ukagenda ushyiramo confirmation number baguhaye mhm.
haba hariho igisubizo ko bagufashe cyangwa batagufashe eh Eh, hanyuma rero- yego komeza aho rero niho nyine na, na, na eh, mu kwa gatanu nyine twageze icyo gihe muri bibiri na gatanu nibwo natangiye kumenya ko menya n'indi myaka wenda waranamfashe ariko kubera ko ntajyaga nkuri- nkora follow up Mm.
si- simbimenye Mm.
rero aho ntangiye kumenya ko bakorera follow up nyine nkajya nsanga wapi rwose m- ba- mfite message imbwira ko ntari ntari selected Mm.
Eh, gusa sinigeze ncika intege eh, ibi- ibi bintu bya tombora bisaba kudacika intege Mhm.
keretse uko n'ubundi bubi akubikina nta kindi bisaba ari interinete nta yandi mafaranga nta zindi kote ndende biba bisaba ni Mm.
nacyo gituma umuntu iyo abirimo aba agomba kudacika intege agahora agerageza kugeza igihe amahirwe yaciriyemo Mhm.
Eh, bari babajije abantu benshi bati ese muri amerika uba ufite umuntu ukwakira ese iyo ugezeyo baguha inzu baguha akazi wowe wari ufite umuntu ukwakira hanyuma akazi wakabonye gute
eh, n'ubundi icyo kibazo umuntu wese ukiri iwacu agitekerezaho Mm, natwe mbere mbere na mbere twari dufite amakuru atari yo avuga yuko eh, amakuru yatubwiraga yuko uh, iyo ugeze hano muri amerika baguha inzu usanga ibintu byose biteguye nka kuriya nk'abantu baza nk'impunzi mhm, aho basanga ibintu byabo biteguye rero ke ibi ngibi bya green card bitandukanye n'i- n'iby'impunzi iyo ugeze hano ubu- ikintu ba amerika igufasha ni ibyangombwa byo gutura ubu- ni ukuvuga ngo aba- aba ba green card uba umeze nk'aho wishoboye mhm, n'ubundi uba kuko bakubaza background yawe kuko iyo umaze ku- ku- kuba selected hari hari ibintu wuzuza hari- bita ds two six utanga amakuru yawe Nta- ni nacyo gituma baba bashaka nibura umuntu uza hano agomba kuba afite revo ya high school afite amashuri atandatu yisumbuye kuko uwo muntu aba ari capable yo kuba yagera ahangaha akaba yakora mhm, ni ukuvuga rero iyo umaze kuba ku- ku- kumenya ko watombowe ugomba gushaka n'umuntu uzagucumbikira hano muri amerika ntabwo bagucumbikira wowe ugomba gushaka umwe mu bavandimwe mu nshuti waba ufite bakagucumbikira ugeze hano muri amerika mm, Eh, ari nayo kesi yambayeho rero umaze kumenya ko natsinze nashatse abancumbikira hano muri amerika cyangwa se ahangaha twunganiranye ahari wifitiye n'amafaranga byo wabivuga uti nifitiye amafaranga agenda nzaza nishakira icumbi Eh, ariko rero biragoye kuba ukiri i kigali wenda guhita uvuga ngo uzaza wica- wishakire icumbi hano muri amerika kereka ubwo uje ugahitira muri hoteli Mhm, cyangwa se nanone ukaba ufite abandi bantu bari hano bakagushakira inzu ikiri i kigali kuko hari bamwe turi kumwe n'ubundi bagiye bishyura inzu bakiri i kigali bakaza aho kugira ngo bajye kwanduranya mu mafamiye urumva nk'umuntu wuje afite nk'aba- nk'abana benshi n'iki kuvuza uhita ujya mu mafamiye y'inahanga hari igihe usanga biba bitoroshye Mm.
rero iyo ufite ubushobozi ushaka abantu bari inahangaha bakagufasha gushaka inzu ukiri i kigali Mhm.
noneho ukazava ku kibuga uza ujya mu nzu yawe ariko wishyuye Mm.
Eh, ufashijwe n'abantu muziranye hano
eh, ufashijwe n'abantu muziranye hano Mm.
twagize amahirwe dufite muri izi zose hari gurupe y'abantu batsindiye girini kadi Mhm.
ni umuryango mugari mugari mugari cyane kandi ubwo twatangiye gukora ibiganiro nk'ibi ngibi ndakeka ko n'abayobozi barimo nabo bazagenda baba abatumirwa noneho tuka- mukarushaho abantu bakarushaho kumenya ibigendanye na girini kadi Mhm.
Eh, ye mm.
ye taniya ndagushimiye cyane hagati aho rero nyine ugume ku murongo kubera ko nk'uko patrick twatangiranye ntabwo iki kiganiro ari icyacu twenyine ni icy'abaturage kuri telefone dufite daniel na leonce bategereje reka dufate daniel twumve akabazo ke hanyuma turebe uko mumusobanurira daniel we
karame karame akabazo kawe
okay akabazo kanjye okay byose numva basa nk'abansobanuriye ariko wenda ikibazo na- nabaza Mm,
Eh, nk- nk- niba ugeze muri amerika nk- nk- nk'iyo ubyariyeyo abana ese abo bana nabo babarwa nk'impunzi cyangwa abana bavukiyeyo ni abenegihugu ba leta zunze ubumwe za amerika E- ese i- e- ese kuba muri amerika aho ngaho kuri girini kadi eh, ni- ni ni ubuziraherezo cyangwa ni ukugutuza mu gihe runaka iyo kigeze cyangwa se kikarangira usubizwa iwanyu ndagira ngo munsobanurire ku bana bavukira aho ngaho muri amerika mm, n'u- n'ubuturo bw'aho ngaho uko umuntu yabwizera cyangwa niba umuntu yacumbika ateganya ko i- i- iherezo igihe runaka azasubizwa iwabo ndagira ngo munsobanurire ye reka duhere kuri taniya agusubize kuko abana bavukira hano
Eh, murakoze cyane daniel u- eh, ubajije ikibazo cyiza cyane Eh, uko bigenda ni uko umwana uvukiye hano wese ahita abonana ubwenegihugu bwa amerika
yego kumva eh, umwana wese u- uhavukiye memu natwe n'aba bana bacu twazanye hano muri amerika nyuma y'imyaka itanu bazaba bafite ubwenegihugu bwa amerika ye Eh, rero ntibimutere ikibazo ngo wenda ngo umwana wavuka cyangwa se abana yazazana bizagenda gute Um, cyangwa se natwe tu- natwe tuba twaratsindiye ubwenegihugu u- u- twaratsindiye girini kadi Mhm.
We- iyo girini kadi ubundi baguha eh, imyaka icumi iyo tumaze kugera hano turi- turayishyura bakaduha agakarite kaba gafite kuba hano mu gihe kingana n'imyaka icumi Mhm.
ariko umaze imyaka ine n'igice wemerewe kugira iyo iyo umaze imyaka ine n'igice hano wemerewe gutangira kwapurikana ubwenegihugu Eh, utangira gusaba ubwenegihugu Eh, utangira gusaba ubwenegihugu ku buryo rero iyo myaka icumi ntabwo yirirwa igera
hanyuma se iyo girini kadi irangiye utarasaba ubwenegihugu bigenda bite wemereye kongera kuyi- kuyisaba baka- bakayirenuzera ye bakaguha indi nshyashya bakaguha indi nshyashya kuko gusaba ubwenegihugu ni uburenganzira bwawe Mm, wemerewe n'amategeko iyo ufite girini kadi Eh, wowe, mm, iyo ufite girini kadi ntabwo ari ngombwa ngo niba ufite girini kadi wenda ngo wirirwe usaba ubwenegihugu gusa Eh.
abenshi ni ubu- ni ubu- abenshi bakunda ko bahabwa abenshi n'ubundi baba bishakira ko ba- ba- ba- bahabwa ubwenegihugu aha kugira ngo unagire n'ayo mahirwe wenda yo kuba wajya mu bihugu byinshi bitandukanye udasaba viza udasaba viza Mm, kuko iyo ufite pasiporo y'abanyamerika ujya mu bihugu byinshi cyane udasaba viza cyane rwose Eh, Mm.
hanyuma dusubire kuri patrick asobanure agira icyo atubwira mbese ku bana eh, sinzi ukuntu nabivuga patrick Abana- we patrick abana we bavukiye inaha Ye, kubya- ariko rero yavuze ngo bakomeza kuba impunzi mu yandi magambo eh ahubwo ako kantu no- na- nari numvishije akavugaho eh nuko ntari uko nari mbayemo bize gato ariko ndagira ngo musobanurire rwose ko girini kadi tutari impunzi girini Mhm.
kadi ntabwo tuza hano nk'impunzi tuza tu- tu- tu- tuza nk'abantu baje gutura kese yacu Turabimukira.
Mhm.
turabimukira Mm.
cyane Patrick ye turabimukira ntabwo turi impunzi rwose tuza neza kuko impunzi burya akenshi usanga itanemerewe no gusubira mu gihugu cyayo kuko igihugu cyayo iba yaraje igihunga hari imibunzi aho Ah.
twebwe tuza leta y'u rwanda yarabitwemereye kuko tuba dufite n'ibyangombwa ya leta tuturutsemo igihugu cyacu kiba cyaraduhaye ibyangombwa Ah.
Mm, rero ikintu yaravuze ngo se ngo bazaguma kuba impunzi rwose icya mbere cyo abanza ashyiremo ko ntabwo uba uri impunzi kuko ntabwo waba uri impunzi ngo ukoreshe na pasiporo y'igihugu cyawe Eh. daniyeli rero asobanukirwe neza wowe daniyeli wicaye aho ngaho mu rwanda aho uri hose ushobora gutangira kuzuza ibya girini kadi iyo baguhaye viza yo kuza muri amerika watomboye ni viza y'ubwimukira ntabwo ari viza y'impunzi nta viza y'impunzi ibaho ntayo rwose Eh, aka- akandi nakongeraho Eh.
niyo waje muri amerika bakaguha ba- bakaguha iyo girini kadi Mhm.
Eh, ubishatse usubira no mu gi- no mu rwanda cyangwa n'ahandi hose mu gihugu cyawe usubirayo upfa kutarenza amezi atandatu uri mu gihugu cyawe kugira ngo ugahita ugaruka muri amerika Mm.
hanyuma ukongera ugasubira mu gihugu cyawe rwose igihe cyose ushakiye igihe cyose ushakiye n'andi mahanga ayo ari yo yose Eh, n'andi Cyane.
mahanga ya Eh.
ariko Mm.
wenda tuvuge nk'abaciye mu ijambo ho gatoya nko ku yandi mahanga kereka nko muri canada muri canada ubasha kujyayo u- ukoresheje girini kadi Mhm.
bitagombeye amaviza Mhm.
ushobora kuzi- kubikora uh, hari aba- uh, iyo uciye ngo ku mupaka u- uragenda ukabereka girini kadi ugahita ukomeza nta kibazo Mm.
ariko waba wanyuze inzira y'ikirere uba ushobora kubisaba onulayini ukabereka ko ufite girini kadi wenda kugira ngo uba utagira ikibazo ku kibuga Mhm.
Eh, naho ku bijyanye na ku bijyanye n'ibihugu by'i burayi eh, ho u- uragira u- u- ikintu ukora ni uku- u- ni ukubaha girini kadi yawe ubundi usha- u- u- u- ushobora kubikora mu buryo bwa bwa bwa- bwo kubisaba kuri interineti ugasaba viza nta muntu Viza urajya bisanzwe.
nyuma Eh.
Ura- usaba viza bisanzwe ariko icyiza cya girini kadi ni uko nta muntu biriya bihugu by'i burayi bibasha kwima viza afite Green card.
pasiporo ya ya hano ikindi kandi wagaruka no muri amerika byo ntabwo bisaba viza ntabwo bisaba viza rwose Eh, ukagenda nk'uko utaha iwanyu ni nako wongera gutaha ahangaha eh, ku buryo nashishikariza bene wacu rwose ku- ku- ku- kuba ba- bakina uyu u- u- u- bakagerageza amahirwe yabo kuko harimo inyungu nyinshi kugira girini kadi mm. ahangaha twunganiranye kuko ah, taniya twari twigeze kubivugaho ku muntu watubajije ku by'impunzi impunzi idafite urupapuro rw'inzira twamusobanurira ariko none rero du- ahangaha ku byerekeranye na pasiporo nanone nagira ngo dufatanye dusobanukirwe neza taniya yabivuze ati mfite pasiporo y'igihugu cyanjye ndahamya na patrick ko ariko bimeze sibyo Eh, nanjye patrick ni- nanjye niko bimeze aho rero dore uko bitangira iyo utomboye ambasade ya leta zunze ubumwe za amerika iguha viza iyo viza y'umwimukira niyo ikuzana muri amerika igihe cyose utarasaba ubwenegihugu bwa amerika ukomeza kuba umunyarwanda cyangwa se kuba umurundi cyangwa se undi wundi na pasiporo y'igihugu cyawe cyangwa se na rwa rwandiko rw'inzira rw'impunzi usaba seri na leta igucumbikiye taniya ndibeshya oya ntabwo wibeshya rwose patrick nawe ndibwira ko tuvuga rumwe Eh, nuko bimeze rwose radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibya girini kadi bikorwa gute abatomboye bakuzuza n'ibindi byose bisabwa iyo bageze muri amerika babaho bate nibyo turimo tuganira na patrick nziramuhindo na taniya kayitesi baratomboye baraza hano muri amerika ubu ngubu baratuye kuri telefoni dufite leonce leonce we leonce
wenda bumva akabazo kawe
ibibazo byinshi mb- ndumva yuko bisa n'ibyishuwe yego ariko sinahabuye kuri icyo cyerekeranye n'ukuntu umuntu asanzwe afise nk'umugore n'abana Ah.
ucomboje iyo cyangwa se girini kadi- cyangwa se afite umugabo n'abana
Ewe, uba uri umugabo ufise umugore n'abana Eh, hama ugatomboza iyo girini kadi
yego
yoba i- izo yafekita famiye yose hama mukazogenda mwese uro- uronka viza ya famiye yose
reka kuko ndu- twari twakivuzeho ikindi kibazo uretse kandi yego
eh, nk'ubu uya ndamutse uramutse ugiye ushikira mu ireti iyo ari yo yose ushaka cyane ni guverinoma ya amerika ikugenera igihugu ushikiramo ntuze leta ushikiramo
aha taniya we yego namwumvishije arakoze cyane leonce ku kibazo cyiza abajije Eh, i- ikibazo cya i- na- na- eh, ahantu afite impungenge avuga ati se iyo ubonye green card wemerewe kuzana n'umuryango wose Eh, u- abana bose wemerewe kubazana ariko batarengeje imyaka makumyabiri n'umwe ni ukuvuga ngo igihe utangiriye gukina wenda ufite nk'umwana ufite imyaka makumyabiri ugakina mu kwa cumi afite imyaka makumyabiri noneho umwaka ukurikiyeho kuko tuvuge abakinnye mu mwaka ba- bari gukina ubu ngubu bibiri na cumi na karindwi bazabasubiza bibiri na cumi n'umunani mu kwa gatanu ni ukuvuga ngo niba ukiriye ubu ngubu bibiri na cumi na karindwi umwana wawe afite makumyabiri nawe kuko umushyira kuri dosiye yawe bibiri na cumi n'umunani wenda bigahuza ko yujuje imyaka makumyabiri n'umwe ariko kuko wari waramushyizemo kandi icyo gihe afite imyaka makumyabiri uwo nguwo araza kuko urengeje imyaka makumyabiri n'umwe muri mu- ntabwo i- we ye- arikinira ku giti cye kimwe nk'uko umwana wese ufite imyaka cumi n'umunani ku bana bagize amahirwe yo kwiga neza cumi n'irindwi cumi n'umunani baba barangije ariko uwa cumi n'umunani niwe wemerewe kwikinira nawe ku giti cye akaba yakwizana kuko izo kese muri guce yacu tugiye tuzifite z'abana bagiye bikinira bafite imya- munsi y'imyaka makumyabiri kandi bakaba seregitedi bakaza ariko ni ukuvuga ngo eh, n'iyo kese yindi y'u- y'u- y'umubyeyi ufite umwana ufite imyaka makumyabiri n'umwe nawe turamufite nawe yara- yaje umwana we deja yujuje makumyabiri n'umwe ajya ajya dusetsa aravuga ati umuhungu wanjye namwisera ki ati kuko ni mahirwe kuko kuko yakinnye afite yo- ya- yabonye visa afite makumyabiri n'umwe kandi nta- amahirwe yagize ni uko bari baramushyizemo mbere ariko ubundi ntabwo umwana umwana urengeje makumyabiri n'umwe ntabwo ntabwo uramushyira ntabwo umushyira ku muryango wawe ntabwo umushyira ku muryango wawe kuko uwo nguwo aba ari majere ari- arikinira ku giti cye Eh, Ehe, noneho Hanyuma nanone, yavuze Tania, ati, kandi twari umuryango twavuze- wose wawuzana Yego.
azawuzana rwose abana bose bari bari munsi y'imyaka makumyabiri n'umwe arabazana nta kibazo yarabashije n'akandi ku- kavuga ngo ngo mbese ngo yemerewe kujya ngo muri state zose za amerika Yego, Iyo ari yo yose, arabyemera. Iyo ari aho yo ushyikira.
yose ashaka Eh.
ariko bigombera ko agomba kuba afite u- ninde uzamwakira hano guturuka i kigali ngo uragiye ngo uhise ujya kunuza u- u- u- uhise ujya muri seti iyo ari yo yose kuko i- biba byiza iyo ugiye ufite abantu bakwakira bakanakumenyereza n'ubuzima bw'aha ngaha mhm.
Mm, nicyo kintu nakongeraho mu kibazo yari abajije Ye. ariko patrick twari twigeze kubikomozaho uko umuryango uza wakunganira taniya ukongera ukamubwira ukuntu umuryango wuzuza iyo ugiye gutombora
Eh, iyo ugiye gutombora umu- u- u- umuryango ukuntu buzuza umugabo asho- aruzuza agashyiramo umugore n'abana bose Mm.
Eh, n'umudamu nawe ashobora kuzuza agashyiramo umugabo n'abana bose Eh, n'abana ba- bafite imyaka cumi n'umunani kuzamura hejuru nabo ba- bariyuzuriza hanyuma umugabo agize amahirwe agatsinda ubwo atwara umuryango wose Mm.
umu- umu- umudamu we umudamu cyangwa umugore nawe agize amahirwe agatsinda natwara umugabo n'abana Mhm.
ariko umwana w'imyaka cumi n'umunani kuzamura hejuru iyo agize amahirwe agatsinda ubwo a- ni- niwe ugenda wenyine kubera ko aba ari abakuze eh, wenda Eh.
ari nk'umu- afite umwana nawe ubwo atwara umwana we
yego Eh, hanyuma ikindi cya- cyo gutura muri siteti iyo ari yo yose wenda ibyo ngibyo umuntu yabikora yamaze kugera inaha aba yabonye umuntu ukwakira umaze igihe umaze kumenyera inaha ushobora kujya gutura aho aho ushatse hose ariko Mm.
icy'ibanze ni ugu- ni ukugira aho ushyikira n'umuntu ukwakira Mhm.
Mm.
ahangaha twunganirane twunganirane iyo ugiye kuzuza buri mu- buri muntu wo mu muryango wawe umwuzuriza ibye ugashyiraho n'ifoto ye ntabwo mwuzuza ikintu kimwe rukumbi
oya umu- umu- tuvuge nk'umugabo aruzuza umwirondoro we iyo ufite umu- umudamu arinda ipaje ifunguka nawe ukamwuzuriza n'abana ufite ukavuga umubare nawe ukabuzuriza buri muntu wese aba afite umwu- umwirondoro ariko ushamikiye ku wawe Mhm.
Yeah.
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hagati aho nanone ibyo by'abana dusubiye inyuma gatoya tuvuge nk'uko tani yatubwiye ati ubu ngubu abuzuza ubu ngubu bazabona i- mbese bazamenya ko batoranijwe mu- mu kwa- mu- mu kwa gatanu guhera mu kwa gatanu k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani none se ubu ngubu tuvuge umuntu arujuje atwite umwana akavuka wararangije kuzuza uwuzuriza n'abandi bose bo mu muryango uwo mwana uvutse u- u- ugize amahirwe ugatombora byamugendekera gute kuko we ntabwo yagiye kuri dosiye Eh, Yeah.
murakoze cyane Eh.
Eh, ni- nibyo rwose izo kana zo zijya zibaho kimwe nk'uko hari n'aba- na- n'abagenda bakamuka Mm.
ba- ba- ba- ba- ba- ntibirirwe bashyiraho abana kandi Mhm.
a- a- cyangwa se ugasanga yaranapfutse kandi afite umugore nawe ntamushyireho Mhm.
cyangwa se afite umugabo nawe ntamushyireho hari Mhm.
abantu bajya batata shanse gutyo avuga ati wenda nikiraho hari aho baba ba- ba- barishyize mu mutwe ati nikiraho umuryango wenda hari igihe bizambuza amahirwe mm? ugasanga bikoze gutyo kandi deja n'ubundi afite abana cyangwa se wenda wa mugani wawe yari atwite eh, yari atwite noneho akabyara nyuma y'uko abaye selekitivu Mm.
bibaho cyane rwose ariko n'umwana bibaho nawe cyane eh, Eh.
kandi uwo mwana nawe ntabwo ugomba kumusiga ni Eh.
ukuvuga ngo iyo bamaze mu kwa gatanu iyo bamaze kuguha ibaruwa ya- y- yanditseho ngo you are randomly selected ikwe- ikubwira yuko baguhisemo hari i- hari ibindi wuzuza bita DS26 Mm.
aho ngaho rero niho utangira noneho ni nkaho navuga ngo urugendo rwawe rushyashya ruba rutangiye rwo kuza hano muri amerika Mm.
wa mwana wawe wavutse utashyizeho umushyiraho Mhm.
kuko wa- banaguhisemo ukabona wasinze kandi unatwite kuko uba ufite navuga nk'igihe cy- cy'amezi atandatu cyo kuzuza iriya DS ushobora kuvuga ati reka ndindire ndebe ko nzabyara Mm.
ukayuzuza ariko ufite umwana deje Mhm.
Eh, noneho rero niba noneho yavutse uhita umwuzuzaho kuko hara kuko iyo u- u- eh, u- iyo uri kuzuza wowe i- i- amazina yawe ahita azaho hakahita hazaho naho ushobora gushyira umugabo wawe Mhm.
aho ushobora gushyira umugore wawe noneho hakahita hazaho n'indi n'ahandi ugenda wongeramo abana ufite Mm.
kimwe nk'uko ushobora na kwa kundi uba ufite nk'umwana wareraga kandi Mhm.
ufite umwana wawe Mm.
wa mwana wareraga iyo ufite ibyangombwa byo mu rukiko bimukwemerera ko ari wowe umurera wa mwana nawe wemerewe kumuzana hano muri amerika kandi atari umwana wawe wabyaye Eh.
Eh, ariko ufite ibyangombwa uwo Mhm.
mwana nawe ntabwo asigara nawe bamuha amahirwe yo kuza gutura hano muri amerika Mhm.
Eh, rero ikintu kigendanye n'abana kigendanye n'abadamu abibaza ngo bigenda gute rwose ibyo ngibyo ba- ntiba- ntibabigireho impungenge umwana wavutse umwana warenga uwo wese wemerewe kumuzana kandi ikindi kiriho cyiza nanone cyiza cyane ni uko iyo umaze kugera ahangaha ku bantu bafite ababyeyi na ba babyeyi bawe nabo wemerewe kubatumira bakaza mu gihe runaka Mhm.
Eh, kuko Tania- iyo turi kuzuza icyo gipapuro nanone hari ahantu bishyiraho amazina y'ababyeyi bawe Eh, taniya ndagushimiye patrick we hari akantu kagufi cyane nko mu masegonda icumi wakongeramo ko nduzi igihe kigiye hanyuma tu- ukadusoreza ukatwanzurira iki kiganiro
Eh, ikintu na- na- na- na- navuga ni ugukangurira abantu ku kwitabira ibi bintu bya bya green card tumaze kuba umuryango munini n'aha ukomoka i rwanda dufite abantu ba- bashobora kuba barenga ibihumbi bibiri na magana atanu niba tanya niba ufite imibare neza gusa ikintu nakangurira abantu ni uku- ni ukubyitabira ni ibintu birimo amahirwe baka- bakabyuzuza ubonye uko atsinda akaba- akaza tu- tu- tu- turi umuryango munini nta muntu wabura umuhoho turafatanya ku buryo umuntu yabona umwakira ikindi yewe yewe ndashimira abantu patrick we bamfashije.
hiniraho hiniraho abarundi n'abanyarwanda tuzabigarukaho patrick na taniya ndabashimiye cyane inshuti mwese kandi namwe ndabashimiye nakagaruka murakarama